muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindo ubasuhuza ni cya kiganiro cyanyu muri isanga kandi nk'uko mubizi ijwi rya amerika murisanga ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo kamu naho ku maradiyo yanyu mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero umutungo kamere amabuye y'agaciro mu rwanda u rwanda rucukura amabuye nka zahabu gasegereti tungsten beril etan coltan murambabara ariko burya hari ibintu byinshi tudafitiye amagambo y'ikinyarwanda cyangwa y'ikirundi izi ni ingeroro z'amabuye y'agaciro u rwanda rucukura ariko se ubundi koko rutunze iki mu byerekeranye n'amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere nibyo rero tugiye kuganiraho umutumirwa ni rone claudel mugenzi umwongereza ukomoka mu rwanda mugenzi ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi yashinze ikigo cyitwa london center for social impact gikora ubushakashatsi kigatanga n'inama mu mibereho rusange ya rubanda n'iterambere ibikorwa bye mu iterambere byamuhesheje n'ibihembo byinshi bitandukanye nyine kubera ubwitange bwe kandi mugenzi yigisha ubungubu ibyo kwihangira no gucunga imishinga iteza abantu imbere umutungo kamere rero n'amabuye y'agaciro y'u rwanda nibyo tugiye kuganiraho nongere mbibibutse umushyitsi rero rone mugenzi mugenzi we uraho urakomeye muraho murakomeye thomas we amakuru amakuru amakuru ni meza yanyu natwe turaho tumeze neza aho ngaho mu bwongereza mumeze mutese hari akavura hari imbeho
dufite akabeho katangiye kuza kavanze n'imvura ariko ntabwo ari ya mbeho ikomeye cyane imwe irangiza umwaka ni imbeho igitangira
ngushimiye cyane rero natwe turaho turakomeye twebwe haracyashyushye ngushimiye cyane rero nyine umwanya uduhaye kuri iki kibazo cyangwa se kuri ibi byerekeranye n'amabuye y'agaciro n'umutungo kamere w'u rwanda abantu batwandikiye kuri facebook barimo ibice bibiri harimo abavuga bati u rwanda rurakize koko hari n'abavuga bati oya kada ntabwo u rwanda rukize reka duhere ku gice cya mbere hari abantu batatu banditse uwa mbere ni ntawe nanze niko izina rye rimeze kuri facebook aravuga ati yewe u rwanda rufite umutungo kamere kandi uvamo umusaruro ugatuma twihuta mu iterambere nizigiye imana pascal ati u rwanda rufite umutungo kamere kandi biragaragara kuko rufite umuvuduko ushimishije mu bukungu we yanohereje nimero ya telefone tugira amahirwe turaza kumubona yivugire nawe igitekerezo cye uwa gatatu ni uwizeye imana daniel ati mu rwanda dufite umutungo kamere uhagije wo munsi y'ubutaka akongeraho n'ibindi ati ahubwo ikibazo ni uko ukiza bamwe cyane cyane abafite ijambo mu butegetsi noneho twe tutagize amahirwe yo kwiga ugasanga dukora muri ibyo binombe ugasanga duhembwa inica ntikize nawe yohereje nimero ye ya telefone nitugira amahirwe turaza kumubona yisobanuye igitekerezo cye mu magambo arambuye ariko rero mugenzi aba bantu bavuga bati u rwanda rurakize ko ku mabuye y'agaciro nawe wakoze ubushakashatsi kandi uhora ukora ubushakashatsi urabyemera
nibyo rwanda rufite amabuye y'agaciro atandukanye nk'uko mwayavuze igihe mu- mu- mu ntangiriro z'ikiganiro Mm.
ariko ibigaragara ntabwo ari menshi cyane ku buryo agaragara mu mutungo w'igihugu nk'i- nk'ikintu cyazanira ubukungu bugaragara igihugu biracyari makeya ariko kuko amabuye y'agaciro arahari u rwanda rugerageza eh, ku- kuya- kuyohereza hanze kugira ngo ruyava- ruyavanemo umutungo w'igihugu ariko nk'uko bigaragara ntabwo ntabwo ruzana ukurikije imi- imibare ya leta y'u rwanda n'imibare yindi y'abandi bashakashatsi biragaragara ko imi- eh, biragaragara ko umutungo kamere w'u rwanda uracyari mutoya
ubwo ngubwo ingero kuko agiye navuze zimwe gusa hari izindi ngero mufite mu bushakashatsi bwanyu zerekana uko amabuye y'agaciro angana tuvuge toni u rwanda rwohereza mu mahanga amafaranga rwinjiza ibintu nk'ibyo
Eh, nk'ubu ngubu ukurikije nk'i- nk'i- nk'icyegeranyo nk'icyegeranyo um, urebye imibare yagiye isohoka y- ya- y- y- ya- y'umutungo kamere u rwanda rwagize turebye wenda nko mu mwaka umwaka w'ibihumbi bibiri u- u- umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu u rwanda rwarugize mi- mi- eh, ibihu- ibihumbi bibiri toni ibihumbi birindwi eh, na magana atandatu mirongo itatu n'icyenda nizo za- za- zagize zinjize miliyoni magana abiri makumyabiri ne- n'esheshatu n'ibice bibiri y'amadolari y'amadolari Ah.
uwo mwaka rero umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu niwe mwaka u rwanda rwohe- rwagize rwinjize amafaranga menshi kugeza ubu ngubu u- usubiye inyuma kuva muri mirongo icyenda n'icyenda aho aho imibare batangiye bandika imibare kugeza n'ubu ngubu umwa- umwaka ushize umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu uyu mwa- uriya mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo u rwanda rwigi- rwinji- rwinji- rwinjije amafaranga um, menshi kuruta indi myaka yose kuva uriya mwaka rero byagiye bizamuka kujya uriya mwaka nyuma y'uriya mwaka byarongeye bigenda bigabanuka eh, kugeza ku mwaka ushize aho uke- aho indi miga- imibare igaragara ni uko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu u rwanda bya- byasubiye inyuma bi- bi- bi- bi- bigaragaza ko u rwanda rwa- eh, rwinjije rwinjije miliyoni eh, miliyoni ijana na cumi n'umunani eh, mu- mu- mu- mu byo- mu- mu- mu mutungo kamere rwagurishije hanze y'igihugu ubwo nibyo bintu bigaragara urumva ko ayo mafaranga miliyoni ijana na cumi ijana ijana ijana na cumi n'umunani ku gihugu gifite bije irenze eh, irenze hamwe miliyari enye eh, mi- miliyari ebyiri zire- zirenga biragaragara ko biracyari eh, biracyari um- umutungo w'u rwanda kamere eh, uracyari mucyo ku- ku byerekeranye n'amafaranga u rwanda rwari rukeneye kugira ngo eh, igihugu ki- ki- kibashe gutera imbere Mm. ariko rero hari nk'ikigo cyo muri leta zunze ubumwe za amerika us geological cyemeza ko muri raporo yacyo mu y'ibihumbi bibiri na- ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu cyemeza ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu u rwanda rwabaye ku isonga mu gucuruza koruta hanze rugakurikirwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo brezil ubushinwa na australia ibyo nabyo bifite igisobanuro
ibyo ngibyo byo ibyo ngibyo byo nibyo nta nubwo ari eh, nta nubwo ari u rwanda ntabwo rwabaye urwa mbere gusa mu gutuza koruta hanze ku isi muri ibihumbi bibiri na cumi eh, na- na- na gatandatu no mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nabwo u rwanda rwabaye urwa mbere mu bihugu bicuruza koruta ku isi ru- rwa- rwacuruje eh, makumyabiri n'umunani ku ijana ya- ya koruta yagurishijwe hose hose ku isi ibyo ngibyo byo- ibyo- ibyo- ibyo ngibyo byo nibyo ariko nanone uwo mubare w'iyo w'iyo impamvu nkomeza kuvuga ko bikimeke umubare w'iyo ko- koruta amafaranga byinjiza byinjiza mu rwanda ntabwo ari amafaranga agaragara kuko ntabwo koruta ari umu- ari umubare munini eh, munini cyane ugurishwa ku isi ku buryo byakwinjira igihugu eh, igihugu byakwinjiza igihugu ama- eh, byatuma u rwanda ruvuga ko ari igihugu eh, gikizwa n'uwo n'uwo mutungo kamere Ariko- ariko bibiri na cumi na gatatu cyane cyane ikintu kigaragara Yego.
ni uko eh, i- ikintu kigaragara ni uko bijyana n'igihe bijyana n'igihe eh, bijyana n'igihe u rwanda eh, rwari rumaze rwari rumaze igihe ruri ruri- ruri- ruregwa kuba rufatanya n'umutwe yo ku- y'imirwano y'imirwa- imi- umu- umute- umutwe abantu barwanyaga leta ya kongo witwa- witwa eh, emu makumyabiri na gatatu warwanaga muri kongo bikaba bivugwa yuko cyane muri icyo gihe eh, igihe uwo mu- uwo mutwe w'ibirwano wakoranaga n'u rwanda nk'uko u rwanda ba- bagiye ba- ba- barugagaje mu bi- mu bi- mu bigereranyo bya by'abibumbye by'umuryango w'abibumbye u rwanda rushobora kuba rwarakoranaga n'umuryango n'umutwe w'abarwanyi bakagurisha koruta ya kongo igaca mu rwanda igasohoka nk'aho ari u rwanda kubera ko ikintu kibigaragaza ni uko iyo ntambara ikirangira u rwanda cyangwa n'uwo mutwe n'uwo mutwe bakoranaga emu makumyabiri na gatatu wakoraga muri kongo uwo mutwe igihe wahavaga iby'u rwanda umutungo koruta u rwanda rwoherezaga yesi igabanuka cyane mu mwaka mu mwaka wakurikiyeho ubwo rero ugasanga bishobora kuba ari ibintu bigaragaza yuko icyo gihe koruta yabaye nyinshi bishobora kuba byarabivuye muri mu gihugu cya kongo igihe hari harimo iyo mirwano n'umutwe wakoranaga na leta y'u rwanda
yego hari na za raporo za onu birimo nk'icyegeranyo cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyitwa mapping report nayo cyavugaga yuko u rwanda ndetse hari n'abanyarwanda ku giti cyabo basahuraga umutungo kamere wa repubulika na demokarasi ya kongo ariko bakavuga na za uganda bakavuga n'uburundi n'ibindi ariko rero hari muri icyo gitekerezo sinzi impamvu aricyo gikomeje kuba mu mitwe kuguma mu mitwe y'abantu kubera ko abantu batwandikiye nk'abavuze ko umutungo w'u Rwanda uhagije ni bare batatu ariko abavuga ko u Rwanda rwiba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umunani hari Haridi Kwizera Habyarimana Santos Nzoyi Jean Bosco Nsengiyumva Niyitanga Jean de Dieu Ingabe Mwambutsa Murokore Emile Nahumuremyi na Mugisha Hamza abo bose baravuga bati u Rwanda ntacyo rwifitiye burya rurasahura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo none se byarahagaze ibyo bavuga ibyo bavuga bifite ishingiro kubera ko urebye n'ibyegeranyo n'imibare na leta y'u rwanda ubwayo isohora y'ibyo y'umutungo kamere boherezaga hanze usanga igihe umutungo kamere woherezaga hanze igihe wabaga uri hejuru bijyanye n'igihe u rwanda rwabaga ruri ruri ruri muri kongo cyangwa rukora n'imitwe muri kongo igihe rwavagamo rwavamo cyangwa barwirukanyemo cyangwa iyo mitwe ivuyemo nanone uwo mutungo kamere u rwanda rwohereza hanze ugahita umanuka ibyo bintu rero kuba biri hamwe biragaragaza yuko bigaragaza ko uwo mutungo kamere u rwanda rwawuvanaga rwawuvanaga uru rwanda rwoherezaga harimo n'uwo rwaruvanaga muri kongo kubera ko icyo gihe babaga baraba bahafite ibirindiro cyangwa imitwe ikorana imitwe ikorana n'u rwanda yabaga ifite imiringiro uramba justice byarahagaze uko bigaragara ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo byagaragaye ntabwo byahagaze ariko ntabwo bigikora mbere kubera ko u rwanda ntabwo ntabwo imibare wa mutwe witwa umurwanyi witwa makumyabiri na gatatu wavuye mu rwanda ntabwo u rwanda rugaragara yuko rugifite ubushobozi bwo gucuruza byo gukora ubwo bucuruzi hagati ya kongo buzana iyo iyo uwo mutungo kamere bubworoheye niyo mpamvu nubwo bikomeza kuza ntabwo ari imbere nk'aho bari bafite ahantu bakontorora bakaba babasha kuhafata ibyo ntabwo navuga ko byahagaze ariko byaragabanutse cyane ku buryo bugaragara radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira ku mutungo kamere n'amabuye y'agaciro mu rwanda umutumire ni mugenzi rone ni umushakashatsi umujyanama umwarimu mu byo kwihangira no gucunga imishinga ndetse muri rusange mu iterambere rusange rya rubanda kuri telefone hari karikisite jean claude na stanislas duhere kuri karikisite karikisite we karisiti telefone ye sinzi uko imeze twikomereze kuri jean claude jean claude we
karame karame uratangaza iki
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe
yesi ndi ngoboka jean claude merereye mu ntara y'iburasirazuba saa hizi tuvugana hari kugwa imvura nyinshi cyane kuko uvugisha byabaye ngombwa ko njya mu nzu mu cyumba kugira ngo hatazamo ibintu by'ibiyaga cyane bitatuma tutumvikana neza ndagushimiye ndakumva neza kandi n'umutumirwa ndizera ko akumva
nawe aranyumva neza cyane yeee
natwe hano mu ntara y'aburasirazuba ndi umuntu ukunda kubavugisha cyane mu biganiro byanyu yego ariko akabazo kawe kuri ibyo by'amabuye y'agaciro
amabuye y'agaciro rero u rwanda rugenda rubonekamo amabuye y'agaciro make make n'ubu hano iwacu rwose ibirombe bacukuramo amabuye y'agaciro za korota birahari birahari ariko ikigaragara cyo ni ubumenyi n'ubushakashatsi bwo kubicukumbura ngo tumenye aho yaba aherereye nicyo kintu mbona kigaragara mu rwanda kuko iyo abanyamahanga nk'abazungu bariya bo- baje bo niyo baje n'ibyo birombe bihari ni ibyabo baba barabifashe baraza bakagurira niba ni mu isambu y'umuntu bapimye bakabonamo amabuye y'agaciro barakugurira ukavamo bo bagahita bagira iki bangaja abasore bafite kura imbaraga bakamanuka bagacukura amabuye y'agaciro ayo mabuye ntago ari- ntago ari umunyarwanda uba uyacukuza ni ba bazungu ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe mujyamo mugacukura bo bakabihembera bahiza bo bakigira iki bakijyana mu bihugu by'iwabo Eh, urumva ya ya nyungu y'igihugu cy'u rwanda yabifite nayo kuko twe u rwanda ruracyafite ubushobozi buke bw'abantu bashobora kumenya aho amabuye yaba aherereye ku misozi Eh, mbona nicyo Reka- kibazo kuko
reka rero umutumirwa agira icyo kubikubwiraho nawe kuko abikoraho ubushakashatsi urakoze
wamubaza nkamubaza yego mubaze
alo mubaze kumva neza karisiti we oya ni jean claude Na- karikisi twamubuze ni jean claude ngoboka Eh.
jean claude mukomere
komera komera amakuru ni meza yanyu
natwe turi aho hano mu ntara y'abasirazuba mu karere ka ngoma
mubaze rero no none nimba uri umucukumbuzi w'ubushakashatsi mu gihugu cy'u rwanda ubona ari iyihe mpamvu ituma abazungu cyangwa abanyamahanga baza bakaba aribo bacukumbura ahantu haba hari amabuye y'agaciro mu gihugu cyacu
reka gusubize rero ngoboka urakoze
Eh, nawe urakoze cyane Eh, U- urakoze jean claude Ni- nibyo koko usanga ahantu henshi hacukurwa ahacukurwa amabuye y'agaciro ari abanyamahanga cyangwa cyane cyane abazungu baza bakayacukura baka- bakajya- ba- ba- bakabijyana ariko burya kenshi babikora babonye uburenganzira bwa leta na leta na leta bakayishyura bakumvikana uburyo bishyura leta baka- ba- noneho bakabona kuza ubwo burenganzira bagacukura ahubwo ikintu gikomeye ki- cyagombye kwitwa- kwitwa kwitabwaho ni uburyo iyo baje gucukura aho ngaho amabuye y'agaciro abaturage bahatuye cyangwa ba nyiri ubutaka nabo bababoneramo inyungu bakabona- baboneramo umusaruro ugaragara kubera ko baba baje gucukura mu gace kabo cyangwa ku butaka bwabo ni byiza ni byaba byiza rero leta ibashije gukorana na- n'abo bantu baza kuyacukura kugira ngo babashe guha imirimo babashe guha ubushobozi n'abantu bahatuye kugira ngo abantu bahatuye ntusange ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro eh, azana ubukungu kuri abo ku- ku- wenda ku- ku- ku- kuri mu kigega cya leta cyangwa kuri abo bazungu ugasanga abaturage bahaturiye nta kintu nta kintu babivanyemo cy'ubukungu ibyo rero nibyo byagombye kwitabwaho ikindi cyane impamvu ari abazungu baza kubikora akenshi nabo bafite ubwo bushobozi ubwo bushobozi no, eh, ni- n'ibyo bikoresho ni byiza yuko rero nabyo eh, muri gahunda za leta barebye ukuntu bat- ba- bi- bazamura n'ubushobozi mu banyarwanda cyangwa mu byerekeranye no kwigisha ah, amashuri ah, no gushaka ibikoresho kugira ngo na- na- na- na- na- na- na- na- na- na- n'abanyarwanda ubwabo n'abishyize hamwe ubwabo babashije kujya babasha kugira ubwo bushobozi bwo gucukura ayo mabuye y'agaciro
ijwi rya amerika dufite kandi na stanislas stanislas we stanislas ndimo ndakumva thomas kamirindi akabazo kawe Mm, ubwo ni stanislas karahanyuze i kigali mu rwanda yego Mm, mu murenge wa burega mu karere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda Mhm.
Mm, nagira ngo manze ngushimire wowe unyakiriye nshimire n'umutumirwa Mm,
icyo nagira ngo nibarize umutumirwa rero mhm.
urareba wa mugani w'uwo mugenzi wanjye uvuyeho nka- nk'inaha ngaha hari ibirombe bya gasegereti Mhm.
ugasanga abazungu nibo baje bakabigura
yego uburonge nkasanga u rwanda ntabwo twari twatera imbere kuko kugira ngo aba- abazungu baze batugurane imari kandi iri mu rwanda rwacu ahubwo nagira bamwibarize wenda nk'igiciro ba- babahera ababona nk'igi- nka gasegeti wenda ha- hari icyo yinjiza nk'ibi- nk'ibindi kuko gasegeti nikunda kuboneka cyane kurusha koruta murakoze reka kubwire urakoze nawe mugenzi we
urakoze cyane stanislas ku byerekeye nibyo nibyo koko mu rwanda gasegereti niyo nyinshi kuruta ku- kuruta ko- koruta ariko ikibabaje ni uko usanga uh, nk'uko bivuza ahantu ahantu usanga icukurwa usanga bidateza mbere cyane cyane uh, abatu- aba- abaturage bahatuye uh, kugira ngo nabo bigire ikintu babamarira nk'uko nasubiza nari nasubije mugenzi wacu wo mu ntara y'uburasirazuba jean claude ni byiza ni, ni, ni ngombwa yuko leta leta ize- i- igurisha igu- niyo kuko iba yahaye uburenganzira i- izo ku- i- abo bantu baza kuhacukura abakora uko bashoboye kugira ngo n'abaturage baho babone babona ba- ba- bahavane bagire ikintu bahavana nimba ari akazi bahabaye baha- ba- ba- nimba ari akazi baba- babahaye gukora muri ibyo birombe bakabona ku- nabo bakiteza imbere kugira ngo abantu bajye baza baze bacukure mu butaka bwabo cyangwa mu karere kabo bigendere nta- ntagire ikintu usange na- na- abaturage nta kintu nta kintu babasigiye ibyo rero bigomba kuba ah, ibiciro nabyo leta iba yabahaye biba bitewe n'ibiciro biri eh, biri ku masoko mpuzamahanga cyangwa ibiciro biri mu- mu- mu bi- mu bin- mu bindi bihugu ni ibiki- ni ibintu rero ah, leta yagombye gukora gukora yegeye abaturage kugira ngo ah, ntusange gusa ubu mu- u- u- nibyo leta kuba igomba ku- kugira kuba gutanga ubu- ubu- ubu- impushya z'abo bantu kuza gukora ariko n'abaturage bakagira ikintu bamumariramo ntagire ntaba- ntaba ari ari abo ngabo baza gucukura hamwe na na leta bagira icyo bavanamo gusa ugasanga abaturage bakomeje barakena
mugenzi we hari wagakomojeho ko leta ifite inshingano zo guha ubushobozi n'ubumenyi abanyarwanda nibyo ariko babihindura gute kubera ko mu mitwe uyu Stanislas na Jean Claude bavuze abazungu abazungu bashyize mu mitwe y'abanyarwanda ndetse n'abarundi si bo bonyine ahari no muri afurika cyane cyane ariko twivugire u rwanda n'u Burundi u- by'umwihariko u rwanda ngo u rwanda nta mutungo kamere rufite ngo rurakennye ngo nta nta- nta kiruvaho mbese mu magambo makeya none aba bakavuga bati none se ko abazungu baza bakaba ari bo babyicukura kandi baratubwiye ko bidahari I- aho ngaho n- ibyo bintu ntibi- ntibi- nti- ntibibusanya ntibivuguruzanya
u u rwanda ru- ru- ru- rufite umutungo kamere yego ntabwo ari mwinshi ure- ugereranyije no mu bihugu by'aba- mu gihugu cy'abaturanyi cy'abaturanyi cya- cya kongo ariko u rwanda rufite umutungo kamere ubwo rero uwo mutungo kamere rero uburyo ugomba gukoreshwa n'uburyo- ubu- uburyo ugomba gukoreshwa n'uburyo ucukurwa nicyo kintu kigomba kigomba ku- kwit- kwit- kwitabwaho cyangwa no gusubira no gusubiramo bakareba uburyo abo bantu bakareba uburyo icya mbere abanyarwanda nabo babasha kubasha gucukura uwo mutu- uwo mutungo kamere bakagira ikintu bawuvanamo ibyo rero bigomba kuba ubumenyi kugira kugira ubumenyi bakagira abantu benshi bakabigisha ibyo bintu byerekeye n'umutungo wa kamere bakabikoramo bikagira ikintu biba- biba- bibamarira bo ku giti cyabo n'igihugu cyabo icya kabiri abo b'abanyamahanga nabo baza kubukora gukora umutungo kamere gu- gucukura umutungo kamere bakabasha gukora n'abaturage bo mu gace baje gutuyemo ibyo rero byombi ni ibintu bikenewe u rwanda rufite umutungo kamere ariko uburyo ah, impamvu abantu batawubona ni uko nta ah, ntabwo ntabwo ugera ku baturage usanga abaturage batuye hafi y'ibirombe ariko nta kintu byabagezeho bari kwimura bagacukura bakabaha amafaranga atagize ikintu abamarira abantu baraza bacukura bagenda ibyo byo nibyo bigomba kongera kurebwaho ariko nk'uko nabivuze nanone ntangira ntabwo umutungo kamere w'u rwanda ari mwinshi cyane ku buryo eh, wa wa eh, wa- wavuga ko aricyo kintu cyonyine abantu bagombye kureba kugira ngo ukibazanire ubukungu bagomba kureba no mu no- no mu bindi bindi bizana ubukungu bitari umutungo kamere urwo- wonyine radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amabuye y'agaciro n'umutungo kamere mu rwanda umutumirwa mugenzi rone ni umushakashatsi n'umwarimu kuri telefone turi kumwe na jean dodieu jean dodieu we
ni amahoro namwe yego ni amahoro akabazo kawe yego jewe nshakaza nshakaza mutumire Mm, ubu abo abo bazungu canke nabo abo bahinga bama baza gushikura gutera u Rwanda Niko Jean de Dieu. jean dodieu wagana ku ruhande gatoya kubera ko telefone yawe ntabwo isohoka neza gana ku ruhande gatoya turebe ko tu- tukwakira neza
yego umunani mva ye bandanya
sawa nari mvuze nti nta kuntu none ba- bamaze kuza aho mu rwanda imbere y'aho babushora boca bagerageza bakabuhingurira aho nyene mu gihugu ku buryo nk'ibyo biba bihinguwe aba- ba- arivyo baca babona gushora mu nyuma kugira n'aba- n'abanyagihugu babone kugiraho ubumenyi
ubwo urashaka kuvuga kuriya kujya kubukura mu Na- na- butaka na- na- na- nari kumvuga ukuntu bashobora guca bashora ubwo bu- ayo mabuye y'agaciro atari transforme ni kuvuga eh, a-
batabiye igihugu ugasanga barashoye uko nyene oro barugirane barugushakerera nk'amasosiyete n'amashyirahamwe asabugirane kumva yo yo yo yo transforma ayo mabuye hama bakayakuramo ibintu hama ibyo bintu navyo bakabona kubishora hanze y'igihugu
ye jean de dieu urakoze eh
mugenzi we ibingibi byo gu- byo guhi- gukora amabuye y'agaciro kuyayungurura atari ukuyacukura gusa bakayatwara uko yakabaye byo hari ibijya biba kuyayungururira ahantu acukurirwa mu rwanda urakoze urakoze jean dodier Eh, icyo icyo ni icyo ni ikibazo ni ikibazo cyiza cyane Bo- rimwe na rimwe eh, rimwe na rimwe ha- hari igihe eh, bitewe n'ibyo bacukuye hari ibikorerwa mu rwanda ariko nabyo ni bikeya ariko riko- rikozwe kenshi bigakorwa na henshi byaba byiza ariko ibyo ngibyo cyane cyane usanga ni ni ni ibigomba kujya muri gahunda ya leta leta niyo igomba igomba ku- gushyiraho iyo gahunda abo ngabo baba baje gucukura ntabwo bo baba bashaka kenshi kujya babifata bakabijyana ariko leta yashyizeho gahunda ika- i- igasaba ko bikorerwa aho ngaho bagashi- bagashyiraho eh, ubushobozi bushoboka kugira ngo bibashe gu- kuyungururwa no gutunganyirizwa aho ngaho mbere y'uko bikomeza bikomera byasiga ubukungu bwinshi cyane bya- byasigera byasiga byasiga byagira icyo bisigira u rwanda kuko ba- iyo bateruye bakajyana iyo mirimo yindi yose yagenda igakorerwa mu bindi bihugu ugasanga koko igihugu nta ntabwo kizanye eh, ki- ntabwo kinjije kin- ki- kinjije ubushobozi bwagombye kwinjiza n'abaturage ntabwo babonye babashije kugera ku bukungu bagombye kugeraho ibyo byo ni ibintu byiza cyane ariko ni ibintu bigomba kujya muri gahunda ya leta leta ikagenda ibishyiraho cyane cyane aho aho eh, umutungo kamere ucukurirwa bakagenda bashyiraho ubwo bushobozi bwaba budo- no- mu gushyira ubwo bushobozi nanone ni ngo bagatangira bashyiraho ubuhanga bigisha abantu kugira ngo bakore muri ibyo bintu byo kuyayungurura cyangwa n'ibindi bintu bigomba gukorwa mbere y'uko ah, ayo mabuye y'agaciro agenda hanze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se mugenzi we hari yego twavuze amwe mu mabuye y'agaciro n'umutungo kamere biri mu rwanda ariko leta y'u rwanda imaze kuvuga yuko mbese muri iyi mi- muri aya mezi ashize yatangaje yuko mu rwanda hari ibyo bita terre rare ni ibintu bikomatanya amabuye y'agaciro agera kuri cumi n'arindwi bi- bi- birimo amabuye a- akurwamo ibikoreshwa muri telefone zigendanwa muri za ordinateri mudasobwa muri biriya bya za televiziyo z'amabara eh, ndetse no mu nzego no mu rwego rwa gisirikare za radari za misile tererari mu rwanda zirahari nk'uko leta y'u rwanda ibivuga hari kandi n'amizero yo kuhabona peteroli byo mu bushakashatsi mukora murabona byaba bihagije mbese atari kwa kundi kuvuga ngo ni ni ntica ntikize
nk'uko bigaragara ibyo bintu ibyo bintu byaravuzwe ariko nk'uko bigaragara eh, iyo hari igihugu kigaragayemo ubukungu eh, kigaragayemo ubukungu nk'ubwo ngubwo bu- bukomeye kandi buzi- buzigira icyo byinjiza mu gihugu mu myaka mu myaka iri imbere usanga hari aba aba aba aba aba mm, sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ba investors abantu bari baje gutanga mm, ni abashoramari abashoramari abagwizatunga abashoramari abashoramari benshi bahita ba- bahaguruka bakavuga ati twebwe turashaka kuza gushora amari kubera kuri icyo kuri ibyo bintu bihari eh, kuri ibyo bintu byagaragaye mu rwanda ariko bigaragara nta bashoramari eh, bari ba- ba- ba- ba- barushe ba- biyongereye kubera izo mpamvu bavuga bati koko mu rwanda eh, tuje gukora icyo ki- tuje kureba ndakeka ko impamvu ni uko babonye ibyo bintu bagasanga ni ibintu bike cyane kuko nta nta bukungu bugaragara burimo ikindi kintu kigaragara ni uko mu mwaka mu- mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umuryango mpuzamahanga eh, ureba uburyo eh, ibintu bya credit rating uburyo u- ubu mu kinyarwanda nabyo mwafasha ukuntu wa- nabyita Mm.
eh, no- u- inguzanyo ibyo- ibyo bareba bareba u- ubu- ubushobozi bw'igihugu kugira ngo babe bagira inguzanyo kuko babona ko icyo gihugu kizazana kizagira ubukungu buhagije kikaba kizishyura izo nguzanyo Mm.
mu mwa- mu mwaka w'ibihumbi bibiri- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kwezi kwa gatatu icyo kigo cyatangaje ko u Rwa- u rwanda rwagikuye mu bi- mu bihugu biri bi- bi- bi- bifite ubuku- ubukungu bu- bu- bu- bu- butanga icyizere butanga icyizere bubushyira gihagije.
mu bihugu mu bihugu biri biri mu mu bu- mu- mu bukungu bumeze nabi bu- bumeze nabi ibyo rero abaterankunga nibwo ba- nibyo bareba bakavuga bati hariya ntabwo ashaka kuhajyana risike ni nyinshi eh, yo kuhajyana eh, yo kuhajyana umutungo imari umutungo imari kugira ngo ndebe ukuntu nazungukiramo ibyo rero biragaragaza yuko ibyo ngibyo biragaragaza yuko ibyo u rwanda rwabonetse ntabwo ari ibintu eh, a- abantu cyangwa abantu aba- aba- aba- abakora iyo mibare bareba bagasanga ari ibintu ari ubukungu bugaragara buzagira ikintu bufasha u rwanda icyo kigo niba ki- ukibuka neza uh, wakibwira abatwumva cyakoze i- icyo ngicyo cyavuze yuko u rwanda kugeza ubu ngubu rutaragira icyizere gihagije Eh, byabikoze mu bihumbi bibiri na gatandatu mu bihumbi na cumi na gatandatu mu kwezi kwa gatatu cyitwa standard and poor ye ni cya kigo mbe- ni kimwe mu bigo biha amanota ibihugu na leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ari ibihugu byo muri byo mu bi- mu bi- bikennye gusa bose bagenda babaha amanota za aaa za ab ibintu nk'ibyo n'ibindi ku- ku- ku- ayo manota rero akaba ariyo atanga icyizere kuko abantu bagashyiramo imari cyangwa igihugu bakakiguriza ikindi kintu cya hano kigaragaza ko uh, ubwo bukungu atari ubukungu bukomeye buzagira ikintu uh, u rwanda akamaro na leta y'u rwanda nayo ndetse ko bari kubyumva kuko urebye niyo na bije na bije ya leta yu- yu- ba- yu- yu- bari bije ya leta y'uno mwaka yu- yu- iherutse gushyira hanze biragaragaza yuko u rwanda ruracyakeneye imfashanyo irenga mirongo ine ku ijana uh, imfashanyo mu bihugu mu mu bihugu bikize kugira ngo bifashe u rwanda kubaho ariko iyo aba ari igihugu kizazana ubukungu kiba cyarayigabanyije kikavuga bati "Uti mu minsi mu myaka no mwaka uri imbere cyangwa uza tujye kuzana ubukungu tujye kwinjiza ubukungu kubera ko eh, twabonye eh, twabonye umutungo kamere bakagabanya imfashanyo babona imfashanyo u rwanda rero rukomeza gusaba cyangwa ru- rubona ko rukeneye buri mwaka ntabwo iri kugabanuka bigaragaza yuko bigaragaza yuko ubukungu ntabwo eh, mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu myaka mu mwaka uri imbere ntabwo ubukungu babona ko eh, buziyo- buziyongera ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ni ku mutungo kamere n'amabuye y'agaciro mu rwanda umushyitsi ni mugenzi hone aharanira uburenganzira bwa muntu ni umushakashatsi umujyanama mu iterambere rya rubanda yigisha ibyo kwihangira no gucunga imishinga nyine iteza abantu muri rusange iteza imbere abantu muri rusange kuri telefone dufite uwimpaye uwimpaye we karame karame akabazo kawe
akabazo kanjye ariko mbanje kubashimira no kusuhuza mwebwe munyakiriye yego Mm, mbo- ndashaka kubaza uwo mushyitsi mu- mwatumiye Mm.
nk'u rwanda kugira ngo ru- ru- ru- duhe abazungu wenda ayo mabuye kugira ngo aribo bayacukura Mhm.
bagira ngo dusobanurire nk'u rwanda rwo ntabwo rwashora imari rukoresheje abenegihugu kandi ko nzi ko bafite ubushobozi n'imbaraga Mhm.
noneho wenda bakaba banadukorera byinshi biruta iby'abo bazungu baza kudukorera ye urakoze w'impaye we Eh, ndabashimiye namwe Mm. mugenzi we musubize rero
mu mu mpaye u rwanda nibyo ni ibintu bishobora gukora kugira ngo rukaba rwaha- rwasaba abanyarwanda kugira ngo bacukure iyo iyo eh, uwo mutungo kamere noneho bugurisha hanze ariko ikibazo ni uko usanga abo- umu- ubushobozi ubushobozi buba butara ubu- ubu- izo abo bantu babicukura ni abantu baba bafitemo ubushobozi imyaka myinshi baba bafite n'ubu baba bafitemo n'ibikoresho bihagije biba ari ibintu bamaranye imyaka myinshi ndakeka ko nk'igihugu uretse u rwanda n'ibihugu ibihugu byinshi ibihugu byinshi bya afurika biba bishaka ko abo banyamahanga bafite ubushobozi baza bakabikora ba- bakaza ah, ba- baka- bakabikora baka- bakishu- ba- ba- ba- bakishyura igihugu bakagenda ariko nk'igihugu nka leta mu- mu- yago- yari ikwiye gukora gukora gahunda yo mu myaka iri imbere ikavuga iti mu myaka icumi iri imbere tugiye kuza tugiye kuzi- ku- ku- kuzafasha aba- aba- ah, ah, abanyarwanda bamenye ubwo buhanga wenda bajye gukorana ni- bajye gukorana n'abo bazungu baje kuzikora cyangwa bajye gu- gu- gukora ah, bajye kwiga mu mashuri yabugenewe bakavuga ati mu myaka icumi cumi n'itanu tuba dufite abantu babishoboye bafite experience ba- bafite ubushobozi bafite ah, uburambe ku kazi bazi ukuntu bikora bakoranye n'abantu babikora Ah, icyo gihe noneho mu myaka nk'icumi cumi n'itanu natwe tuzashobora ku- tuza tuza- dushobora kuzabasha kubikora noneho tukabaha ariko ibyo ni gahunda ya leta igomba kubiku- kubi- kubishyiraho ariko iyo gahunda iyo idahari niyo mpamvu usanga abo bazungu aribo bakomeza kuza bagakora imyaka icumi imyaka bakora imyaka icumi makumyabiri mirongo itatu mirongo ine bacukura bagenda iyo igihugu kitateguye abantu babo ngo kibigishe kibahe kibahe ubwo buhanga kugira ngo nabo bazabyikoreye ubwo rero eh, leta leta leta yari ikwiye gukora iyo gahunda kugira ngo ibyo bintu bikore kuko nibyo byiza nk'uko babivuze kuko nibyo biha ubukungu busigara mu gihugu bufasha bufasha abaturage n'igihugu nibwo bwinshi aho kugira ngo ibintu byose bikorwe n'abanyamahanga ugasanga aribo babibonyemo umumaro kuruta abenegihugu ariko uw'impaye yaravuze ati leta y'u rwanda yo ntabwo yakwishyuriramo amafaranga ubwayo
leta y'u rwanda yabishyiramo ko yayashyiramo ite yayashyiramo muri ubwo buryo kugira ngo ibanze ishake muri ishake abanyarwanda kugira ngo babe abahanga ubuhanga ubwabo babashe kubimenya bamenye ubwo bushobozi igire umubare uhagije atari ukuvuga ababyize n'abafite uburambe ku kazi bamaze kubimenyera kubikora icyo gihe rero nabyo yabikora ubwo nibwo buri gushyiramo amafaranga kuko ibyo byose ugomba kubikoresha amafaranga ariko ntabwo ushobora kubikora ngo ejo guhita batangira nta bantu bahari bahagije bo kugira ngo bakore ako kazi abantu bahagije bo gukora ubushakashatsi uyu mutungo uri hehe ungana gute abahanga bo kuwucukura abahanga bo kuwuyungurura n'abahanga bo kuwucuruza
abo ngabo nibo bakeneye cyane cyane mu rwanda leta rero ishyizemo ubushobozi n'amafaranga abantu bakabyiga bakabishobora yabigera mu myaka iri imbere nta banyamahanga bazaza kuza baza gucukura umutungo kamere ariko se niko mugenzi we wabaye mu mahanga wiganye n'abazungu urabigisha muraganira ubona mpere nko kuri ziriya mpungenge za bamwe nka jean claude na sitantire abazungu bakwemerera u rwanda tuvuge kwicukurira no gutunganya amabuye y'agaciro nka ziriya terra zishobora kuvamo na misile
babibemerera kuko igihugu kirigenga igihugu kirigenga nicyo ugomba gukora gahunda yawe igihe u rwanda ruzaba rugize abantu bafite ubumenyi buhagije ubumenyi buhagije mu nzego zose zijyanwa n'ako kazi u rwanda rwabyikorera rwose kuko hari ibihugu nko muri afurika y'epfo muri afurika y'epfo ni igihugu cyo muri afurika ariko usanga hari amakompanyi menshi ya afurika y'epfo ifite abantu bafite ubwo bubasha bajya no gucukura no mu bindi bihugu bya afurika bari nko muri congo bari muri muri botswana harimo amakompanyi ya afurika y'epfo ibikora na za nigeria barahari
babikora ibyo rero babyikorera barangiza bakabigurisha igihe ikibura ni ubushobozi ni ubuhanga muri mu nzego zikenewe kugira ngo ibyo bintu bikorwe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na kwizera imana kwizera imana we akabazo kawe
maze kuramutsa mucyama ka mirindi yego ndagushimiye
ndamutsa n'uwo mutumire nari mfite utubazo dutatu nagira mbaze uwo mushakashatsi ariko ro tugufi gufi
ndagerageza nyarutse ni tugufi cyane ye
nagenda mubaze nk'ubu ubu ngubu se mu rwanda barazi barazi ubwoko bwa hahe basanzwe bafite uko bwoba bungana bakamenya ati nimba ari forota nimba ari diyama nimba ari ekwiti ubu uye aha n'aha ni agace aka n'aka kari nk'ubu bwoko bwa tererare bungana uko ako n'akambere hagira kabiri nagira nce mbaza n'aho yagitanze kwisigura ariko sinanyuzwe aho hari uwari wamuhagije ko nk'abanyarwanda cyangwa n'ibindi bihugu byo muri afurika bitongika nabo nabyo abantu babo bakaza kwiga muri ibyo bihugu biza gusukura ubutare muri afurika hama bamara kuronga ubumenyi bakaza nibo guca babwicukurira bo nyine hano bakabuhingura bakaca butwara nabo hanze buhinguye bakazana amahera y'agaciro menshi none ko mbona babimenye kuva kera kuva ibi bihugu byo muri afurika byikukira mu za mirongo itandatu kuduga gushyika ubu ngubu ntibararonga ubushobozi bw'uko abantu boca kwiga cyangwa abagiye kwiga bugaruka bagaca baforoma abandi nabo rero bakabyiyimbira ko aribwo bunatera n'intambara nyinshi aha muri afurika abo bazungu babirwanira bakabyikorera byose nabo bagashora ku masoko mpuzamakungu ari poroduwi fini akabazo ka nyuma nako nagenda mubaze ni uko kenshi n'iyo ibi bihugu ntanagomba mu rwanda ko aribwo turi kumva andenare muri afurika niyo bitanze amasoko kw'abo banyamahanga baza ubwo butare kenshi usanga amahiganwa aba mu kinyegero cyangwa usanga leta cyangwa igitigiri gitonya cy'abantu bari muri leta nibo bagiye kubigiramo inyungu batanze isoko ku muntu yabahaye ibiturire cyangwa iyagiriye wa munyarwanda cyangwa wa munyagihugu w'igihugu kanaka akaza yumva gusa ngo mu gihugu arimo ngo kiratunze ubutare murabona nk'ibibera muri kongo mwuka usanga wewe nta kamaro bimumariye biza gufasha ba bantu nyine bamwe bo hejuru bakakagwe gatoya nicyo nagira akeme k'umuco kuntu dufate nko mu rwanda aho baba barashoboye kugikemura bakabigira ku buryo uri umunyarwanda n'ujya munyarwanda wo mu mudugudu aza kuronka kw'inyungu kubwo butare igihugu kiba gishoye hanze canke baba baje gusukura muri ico gihugu murakoze ye nawe urakoze kwizera imana
ewe uragize neza kamire ye mugenzi we wamusubiza ikiriho kuri utu tubazo twe dutatu urakoze kwizera imana kuri icyo kibazo cya mbere uvuga uti ese ubwo ubwo ubwo butaka u rwanda rwabonye ahantu niba numvishe neza wabaje nimba buzwi ese buri hehe ibyo byo u rwanda rwarabitangaje ko babonye ngo bafite iyo tererari ariko ntabwo ntabwo mfite ntabwo ntabwo ntabwo mfite amakuru y'ahantu rwaba buri ariko ikigo ikigo gishinzwe ibintu by'umutungo kamere y'u rwanda buriya rurahazi ariko ikigaragara n'ubwo nuko bwabitangaje ntabwo byigeze bigira ikintu gihinduka mu byerekeranye n'abantu mu byerekeranye n'abashoramari cyangwa ubukungu bw'u rwanda avuga ati ni ibintu bigaragaza ko ubukungu buzahinduka nta kintu byigeze bihinduka ku byerekeranye no kureba ejo hazaza mu mibare iri kugaragara ubu ngubu ku kindi kibazo uvuze cyerekeranye no kuvuga tuti abantu uvuguta abantu ko hari abantu bagiye babyiga ubu nta hantu bizi byo gukora ibyo bintu by'umutungo kamere abantu koko barahari bagiye babyiga bamwe barabizi ariko ni bakeya n'ababizi ntabwo usanga nta bushobozi bafite ntabwo baba bafite ntabwo baba bafite ibyo byuma ibyo byuma bikenewe ntabwo baba bafite n'abakozi bahagije ikibazo cya mbere ni bakeya ntabwo ni bakeya ntabwo bahagije kugira ngo bakore ako kazi gakenewe ikindi kibazo cya kabiri ni ubushobozi ntabwo bafite ibyuma bikenewe kugira ngo babashe babikora ubwo niyo mpamvu nk'undi mugenzi wacu wari wavuze kare ni ngombwa ko leta nayo ibijyamo ikaba yagira ifasha abo bantu kugira ngo nabagira ikintu bakora nacyo icyo kibazo gifatanye n'icyo gutanga amasoko wavuze wavuze ibyo gutanga amasoko akenshi niho niho izo izo abanyamahanga bagenda bakabona ayo masoko ayo masoko rero atangwa ate icyo ni ikibazo kigomba aho adatangwa neza hari nk'uko bivuze amasoko atangwa ahabwa abantu batanze ibiturire ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ariko byagombye kugenda amasoko yagombye kuha abantu babishoboye abantu berekanye yuko bazi ibyo bagiye gukora akenshi niyo mpamvu usanga iyo bigenze gutyo niyo n'ibyo bituro byaba bidahari akenshi usanga abujuje ubumenyi abujuje ibikoresho n'abujuje na na egisperiyanse usanga ari abanyamahanga kuko usanga abanyenebenegihugu bashoboye na bamwe bake bafite ubumenyi ariko badafite ibikoresho ibyo gutanga amasoko nibyo ni ngombwa ariko ni byiza ko byagombye gukorwa ku mugaragaro mu mucyo kugira ngo uzi ufite ufite icyo umuntu wese ufite icyo ashobora kuza gutanga akaba yaza akajya gupiganira amasoko umukuri ese muri uru rwego urabona nk'inteko ishinga amategeko intumwa za rubanda barebera rubanda bavugira rubanda yakwiga bene bene ayo masezerano yo gucukura amabuye y'agaciro kubera cyane cyane yuko n'inama nyinshi impaka nyinshi zo mu nteko ishinga amategeko ziba zifunguriwe rubanda rwose bashobora kujya no kureba byo byaba umuti wo gushyira ibintu ku mugaragaro inteko ishinga amategeko ifite uruhare runini cyane muri bino bintu kugira ngo bigende neza yari inagombye no gushyiraho amategeko yerekana avuga uburyo ibyo ayo masezerano ayo masezerano yo gucukura umutungo kamere yagombye kugenda bakanashyiramo uburyo bagombye wenda bakajya babaza basaba abo bantu umuntu wese ubonye isoko ko agenda agakora nk'abaturage aho agiye gucukura kugira ngo abaturage nabo bagire ikintu bibamarira cyangwa ko bakabasaba ko mu buryo bagomba gukora bagomba gushyiramo abenegihugu nimba ari nk'abavuye mu banyamahanga abenegihugu kugira ngo bakorere nabo kugira ngo nabo bamenye bagire ubushobozi ibyo ni ibintu ni ibintu intumwa za rubanda zagombye kwiga kugira ngo babashije kugira ngo bafashe bafashe ibintu byerekeranye n'umutungo kamere bifashe bigira akamaro kagombye kumarira igihugu n'abaturage
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi ni amabuye y'agaciro n'umutungo kamere umushyitsi ni mugenzi rone mu magambo make ni umwarimu mu byo kwihangira no gu- no gucunga imishinga kandi aharanira uburenganzira bwa muntu aharanira n'iterambere rya rubanda muri rusange kuri telefone dufite pascal pascal we
hariho akabazo kawe
nashaka kubaza umutumire Mm,
bishika gute ko igihugu gishobora gutunga imitungo kamere ariko ugasanga igihugu ntigiteye imbere ndavuga nko ibihugu by'abarabu urasanga bitunze peteroli nyinshi ariko ugasanga uku kuntu igihugu gitunze siko gihagaze mu mu rwego mpuzamakungu mu buryo bw'ubutu- bw'ubukungu ibyo bishoboka gute biba byavuye kuko
ye urakoze pascal
arakoze nawe
mugenzi we
ikibazo cye ntabwo nyumvishe neza ikibazo cya pascal yavuze ati musobanura gute mwebwe abahanga mwebwe abashakashatsi musobanura gute ko igihugu kiba gifite umutungo mwinshi atanga urugero rw'ibihugu by'abarabu bifite peteroli nyinshi ariko ugasanga ntabwo ubukungu bugaragara muri icyo gihugu biterwa n'iki
Mu- ibyo ngibyo akenshi biterwa n'ubuyobozi bw'igihugu ubuyobozi bw'igihugu nibwo ah, nibwo- iyo ba- iyo ubuyobozi cyangwa gahunda za leta zida zi- zi- zi- zi- zidakora neza mu nyungu z'abaturage nibwo nibwo usanga rimeze gutyo usanga igihugu gifite ubukungu bwinshi ariko ugasanga ah, ugasanga ntabwo ubutungo buri- u- u- umutungo ntabwo uri kugaragara mu baturage ariko hari hari ubuyobozi ubuyobozi bu- bu- bu- bu- bu- butekereza ku baturage buhagararira abaturage bu- bu- bukora uko bushoboye kugira ngo umutungo ka- umutungo kamere w'igihugu ufashe abaturage usanga eh, ubutungo umutungo w'igihugu ari we ari umutungo w'igihugu ugaragara muri icyo gihugu muri- umutungo wa, wa kamere ugaragara mu buku- mu bukungu bw'igihugu mu bihugu by'abarabu urebye nka za nka- nka za qatar ni ibihugu bi- bi- bi- bi- bi- bikize vuba usanga bifite peteroli ariko n'ubu- n'ubukungu buragaragara ahantu hose cyangwa mu- mu bihugu mu kiriya gihugu cyu- cyunze ubumwe by'aba- by'abarabu nabwo usanga eh, ubukungu byo ubukungu bw'igihugu bwa peteroli buri mu bukungu bwi- bwi- bwa bwa eh, usanga buri mu- bu- bugaragara mu bukungu n'abaturage ahantu hose ariko urebye mu bindi bihugu nka za nka za iraq nibwo usanga muri iraq akaba ari- hari ahantu usanga gi- ni igihugu gikomeye gifite ubukungu bwinshi ariko ugasanga abaturage abo baturage benshi cyane baracyakennye ubwo bukungu bwa bw'igihugu ntabwo bugera eh, ntabwo bugera ku baturage ibyo rero ni ibintu biterwa n'ubuyobozi eh, n'ubuyobozi na gahunda z'ubuyobozi n'abayobozi babo ukuntu bagiye bakora mu myaka mu myaka myinshi iri imbere ariko icyiza icyiza ni uko akenshi uri gusanga muri ibyo bihugu cyane cyane ibihugu eh, ibihugu by'abarabu eh, ibyinshi byabaga birikennye kera eh, kubera ko umutungo kamere utacun- utaricunzwe neza ibyinshi biri kugenda bikura bigaragaza eh, kubera ko bi- bi- biri kugenda bikura ubukungu bwabwo bugenda bugaragara eh, mu gihugu bikaba ari ibintu bishimishije ariko muri afurika biracyari ikibazo muri afurika nabyo ni ni ikibazo ni ikibazo gikomeye nibwo usanga eh, ibihugu bifite eh, ubukungu bwinshi ibihugu bimwe bigikennye bike- bi- bi- bi- bikennye ariko nabyo biri kugenda bihinduka biri kugenda bihinduka urebye nka nigeria nigeria cyari ni igihugu kinini cyane gifite ubukungu bwa peteroli ariko mu mu ubukungu bwariyongereye cyane mu mu- mu myaka itanu itandatu ishize ejo mu mu- mu mwaka ushize bwaci ubu- ubukungu bwa nigeria bwaciye eh, ku- kuri kuri kuri afurika y'epfo nk'igihugu cya mbere gikize ku- gikize muri muri afurika afurika yego
ibyo rero nabyo biri kugenda biri kugenda biri kugenda bi- eh, biri kugenda bigaragara cyane cyane ko na demokarasi iri gutera imbere ibihugu bifite demokarasi uko demokarasi i- iza eh, n'u- n'uburenganzira bw'abantu nibwo ubukungu kamere bucungwa neza kuko hari abantu eh, hari ahantu hari demokarasi usanga aribwo bikorwa neza leta ifite n'abandi bantu bayicunga bo muri opozisiyo bayireba bafite ibitekerezo bitandukanye bagapiganwa mu bitekerezo nibyo usanga ubutungo kamere eh, utangiye ugacungwa neza igihugu kigatera imbere Navu- nabaha nk'urugero nk'igihugu cya eh, igihugu cya botswana igihugu cya namibiya ni ibihugu bi- ibihugu ubukungu bwarazamutse bukomeye bi- eh, kubera cyane cyane igihe bwinjiye muri demokarasi eh, usanga umutungo kamere w'igihugu noneho uri kugenda ugaragara eh, ugaragara mu baturage no mu bihugu bya afurika y'iburasirazuba eh, nka nabwo nabwo usanga nabwo biri kugenda bigaragara kubera ko demokarasi iri kugenda yinjira yinjira muri ibyo bihugu uko yinjira mu gihugu gihugu ni ugasanga n'umutungo kamere noneho ugenda utaguma gusa mu ka- mu bantu mu bantu bamwe eh, nko- nka bamwe bayobowe n'ibihugu bi- bi- bi- bi- bi- bifite aba- abayobozi bakandamiza abaturage babo nk'abasirikare cyangwa abantu bamwe bakandamiza ari bo bonyine usanga bakize ubu ngubu biri kugenda noneho biba usanga umutungo kamere usanganyijwe mu baturage ni ibintu biri kuza buhoro buhoro ariko biri igishimije ni uko nabyo byatangiye kuboneka muri afurika muri urwo rwego rwa demokarasi imwe mu ngaruka nyine zituma ubukungu buzamuka ni ukurwanya ruswa nka nigeria nayo ndumva yarashyize imbaraga zirenzeho gatoya mu kurwanya ruswa cyane cyane muri biriya bikomoka muri peteroli
nibyo koko uretse uretse mu kurwanya ruswa nigeria yakoze yarongeye ijya kureba ayo masezerano yo gucukura ibintu bya peteroli ayo masezerano agirana n'abacukura peteroli n'uburyo uwo mutungo ukoreshwa ibyo byose nabyo yongeye bisubiramo iranawucunga kugira ngo udakomeza kunyerezwa ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite bruce bruce we akabazo kawe
ndakumva nabumva amahoro ni amahoro rwose
nawe umutumire mu mudamukize cyane arakumva
hariho utubazo dutatu nashaka kumubaza tugufi gufi
yego akabazo ka mbere nashaka namubaze mbere uwo mutungo kuko nabonye harimo ibyo mwanditse bivuga yuko harimo amabuye y'agaciro nashaka mbaze none ko amabuye y'agaciro yoba mu gihugu cy'u rwanda nyine cyangwa namwe twamatwumva bafata yavuye mu bindi bihugu nk'u burundi cyangwa kongo niko bruce ako kabazo ka mbere ko ni uko utakurikiye ikiganiro uretse twumvikane icyo kibazo cya mbere yagishubije twabivuzeho bihambaye mu gice cya mbere cy'ikiganiro ahubwo baza aka kabiri twumve nako niba ari gashyashya agusubize aka kabiri nako nagamba none uwo mutungo urashyika nyine ku munyagihugu wo hasi nyine iyo ari ukamushyira umutungo
ko nabyo yabishubije se aka gatatu aka gatatu nako najyana mutabe none umutungo uri kurafasha iki muri afurika cyane ku byerekeye umurikirazuba afurika yose cyane east africa uzotwungura iki twebwe twese
ye bruce we urakoze nubwo navuze ko utubazo twawe twadukomojeho reka umutumirwa akwibwirire nawe icyo abitekerezaho mugenzi we
murakoze cyane iki kibazo yarabajije ati uwo mutungo kamere uva mu bihugu uzamarira iki afurika nimba nabyumvise neza uri kumarira iki afurika nimba nabuze ikibazo cya nyuma uwo mutungo kamere ufasha ufasha ibihugu birimo gutera imbere kubera ko nk'uko twe twabivuze kare igihugu gifite umutungo kamere kikawucunga neza bizana ubukungu ubukungu bugateza imbere icyo gihugu igihugu kikavanamo imigambi iteza imbere igihugu ibintu byose bikenewe mu gihugu bikaba byabasha kugeraho ariko ikibazo gihari ni uko usanga ibihugu bimwe bifite umutungo kamere mwinshi kuruta ibindi nk'uko twavuze hari abafite peteroli nyinshi bakaba babasha kuyigurisha bakagira ubushobozi bwinshi ugasanga bimwe biri gutera imbere kuruta ibindi ariko umutungo kamere akenshi usanga ari cyo kintu kizanira ibihugu bya afurika byinshi ubushobozi bwo kugira ngo biteze imbere kuruta n'ibindi bintu kuruta n'ibindi kuruta n'ibindi bintu izindi nzego z'ubukungu nk'ubuhinzi yego ni urugero ubwo rero umutungo kamere ni igikomeye cyane kinazanira n'amadovize ibihugu bihugu bya afurika bigatuma ibyo bihugu bijya kubasha kujya guhaha hanze bikajya kugura ibyo bakenewe ibikenewe bitaboneka muri bitaboneka iwabo guhaha ariko no gushora imari hanze nabo
nibyo ariko akenshi ibihugu biri mu ibihugu biri mu nzira y'amajyambere y'amajyambere akenshi akenshi ntabwo ni gake cyane bijya gushora imari hanze kuko biba bikeneye imari nabwo ubwabo kugira ngo babashe kwiteza imbere ijwi rya amerika turi kumwe na kwizera kandi kwizera we uvuge cyane akabazo kawe vugira muri telefone neza kwizera ntabwo tukumva pe gerageza urebe ahantu heza kandi unavuge cyane uvugire muri telefone neza
ndi kuvuga ntabwo nari kubaza ahubwo natanga igitekerezo yego
icyo gitekerezo natanga iyo turimo turavuga ku mutungo kamere abenshi baja gutuza intoki ku mbuga nkoranyambaga ugasanga na cyane cyane ku buryo tubazo cy'u rwanda ukaza usanga abantu bari kubatera batunganya intoki bavuga yuko kumbure umutungo kamere u rwanda ruvuga ni ukura muri kongo bagasanga rero iyo turi kutubwira iby'umutungo kamere abenshi bagomba gutahura neza uko kumbure demokarasi itsimbatara mu gihugu iterambere ryiyongera kuko habasha kuvugurwa n'ubundi mutungo ubwo tuzaba ari ibikoresho kwizera we uratubabarira telefone yawe rwose ntabwo isohoka neza ibyo ari byose igitekerezo cyawe n'umutumirwa yari yakivuzeho ariko mugenzi we hari akandi wa- wa- wakongeraho ntabwo uriya mwana wabashije kumwumva neza yavugaga muri muri rwa rwego rw'uko eh, twari twabivuze yuko u rwanda rwarezwe yuko rujya gusahura muri congo hanyuma aka kabiri ati demokarasi y'itsimbatara um- ubukungu buriyongera mu mu banyagihugu
ibyo byo nibyo eh, ibyo byo nibyo urakoze cyane kwizera ibyo byo nibyo iyo iyo demokarasi i- ihari ubukungu buriyongera mu banyagihugu kandi ubukungu burasaranganywa neza ubundi demokarasi ihari haba hari ubukungu ariko iyo idahari haba hari ubukungu ariko bugafatwa n'abantu bamwe abandi ugasanga eh, abandi nta ba- ba- baburiwemo ugasanga ubukene bagize n'ubukene bita- bita- bitari ngombwa ariko iyo hari demokarasi n'uburenganzira bwa muntu ubukungu eh, eh, usanga usanga ubukungu bu bwiyongera mu gihugu kandi bukagera kuri benshi ibyo byo ni byo
mugenzi we hari abantu bavuga bati nagiye mbyumva kenshi batari ko byasobanuka gute ko kongo irakize ku mu- ku mutungo kamere irakize cyane bayita scandale geologique uburundi nabwo burakize nko muri eh, nibagiwe nikel nikel ngo bushobora kuba ari ubwa kabiri ku isi nyuma y'uburusiya nimba nibuka neza tanzaniya irakize ubu ngubu yabonye na uranium ibintu nk'ibyo bati "Mm, none se u rwanda rwaguma hagati rwonyine muri ibyo bihugu bikize koko rwo rukasigara rudafite umutungo uhagije icyo gitekerezo hari icyo wakivugaho
nibyo koko u rwanda ruri hagati y'ibyo bihugu ariko nk'uko nk'uko nk'uko um, nk'uko twe twabivuze kare u rwanda ru- rufite nabwo umutungo kamere uri mu rwanda uri no muri ibyo bihugu ariko ibyagaragaye kugeza ubu ngubu ntabwo uragaragara ko ari umutungo kamere mwinshi cyane ariko nanone ibyo bi- ibintu byo gukomeza gushaka umutungo kamere ntabwo ari ibintu bihagarara Mu- nk'uko mwa- nk'uko nk'uko twe twa- wa- wa- wa- wa- wa- wabitubwiye kare ibyo u rwanda ruherutse gutangaza eh, ba- babonye tererare mu minsi iri imbere bashobora kuza- bashobora kuza- kuzagira ibindi bintu ba- ba- ba- ba- babona kuko biratangaje ko u rwanda ruri hagati y'ibyo bihugu bifite imitungo kamere ikomeye mu rwanda bikaba bitaragaragara ariko ntabwo bivuga ko ejo cyangwa ejo bundi ubushakashatsi bumwe bukomeza bagakomeza bakareba batazabibona mu rwanda nkeka ko atari atari ibintu biba byahagaze n'ubu ngubu bakaba bagishakisha Ah, nizere ko bizageraho eh, bika- bikaboneka n'ibyabonetse nabyo nabyo bagasha- bakaba bashakiye bashaka ubushobozi kugira ngo nabyo bibashe ku- ku- gucukurwa kandi bigakorwa neza bika- bikagira icyo bimarira abaturage
hanyuma n'amasezerano nayo y'ubushakashatsi akigwa neza Nibyo- nibyo ni ngombwa cyane nk'uko twe twabivuze ah, intumwa za rubanda zikareba uburyo hashyiraho ayo masezerano yazaza yazaza afasha akorana a- a- akora ku buryo abaturage aribo bantu bashyize imbere inyungu z'abaturage n'ubukungu bw'abaturage no kugira no- n'iterambere ry'abaturage aho kugira ngo ko- aho kugira ngo abantu b'abazungu nk'uko bagenzi bacu twaganire kare babivuze bagenzi bacu ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- batubwiye abantu bazungu bazaza baza bagafata umutekano bagafata ibintu bakabyi- bakabyitwara abaturage hangire ikintu babona radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi we dusigaranye amasegonda mirongo itatu duha umwanzuro rero w'iki kiganiro
Eh, murakoze cyane umutungo kamere mu- umutungo kamere ni ikintu gikomeye cyane ku, ku, ku iterambere ry- ry'igihugu ni byiza yuko umutungo kamere wi- wa ah, wi- w'ibihugu cyane cyane nk'utwe turi- twavugaga u rwanda mu kiganiro cy'uno munsi umutungo kamere w'u rwanda ucungwa neza bagakora ku buryo ntabwo ari mwinshi ariko nabwo ushobora gucungwa neza ukagira ikintu umarira abaturage ahantu abatura ahantu ucukurwa abaturage babo bakamenya baka- bakabimenya bati kuko dufite umutungo kamere ugucukura iwacu iwa- iwacu bakaba bakahashyira ibikorwa bigaragara bigaragara ko umutungo kamere agize ikintu umarira abaturage ikindi kintu cyiza kandi nanone gikomeye gi- gikenewe ni uburyo bijyanya na n'ibitekerezo bijyanye gu- gu- umutungo kamere ibitekerezo eh, bijya- no kuwucunga no gu- no gukorana n'abantu bazaza ku- ku- ku- na- n'abantu bazaza ku
gucukura amabuye y'agaciro ibyo bintu rero kugira ngo bibashe kugenda neza ye mugenzi ndagushimiye isaha ira- irashize maze imana ikomeze guha umugisha namwe mwese ndabashimiye cyane mu kanya saa kumi n'imwe ni amakuru murakarama